turashimire komandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika ikaze mu makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na jowe diane nininahazwe ndi muri studio ya gatanu y'ijwi rya amerika washington dc abanyagihugu baba muri teritwari ya fizi iri mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo babangamiwe n'ikibazo c'ibura ry'umuyagankuba abantu barara mu mwijima abantu bakorera mu mwijima rimwe na rimwe ugasanga n'ibikoresho birangiritse by'uguze bigasha bikagira bite ni ikibazo kigoye cyane kandi kidukomereye cyo kubura uwo muriro n'amashanyarazi
ubu ni umwe mu banyagihugu agaruka ku ikena ry'umuyagankuba muri teritwari ya fizi iri mu buseruko bwa repubulika demokarasi ya kongo inkuru yuzuye ni muri ano makuru muri make kandi muri repubulika demokarasi ya kongo ingwano yasubiye kwaduka hagati y'ingabo z'ico gikugu frdc na m23 muri groupement ya kibumba mu masaha yo mu gitondo cumi wa gatatu abimukira b'abanyafurika cumi bahitanywe n'ubwato bwibiye bugeze mu mazi y'ibahari ya mediterane hafi y'igihugu ca tunuziya umubano wa leta zunze ubumwe za amerika na afurika y'epfo urimwo igitotsi catewe n'imikoranire ya afurika y'epfo n'uburusiya ido n'ido yano makuru yose duce ku masonga n'ayandi tuhafitiye ni mu kanya isasemo hafi y'amaradiyo yanyu nongere ndabahe ikaze namwiriwe inshuti bakunzi b'ijwi rya amerika amakuru yacu reka tuyahere kuyagezweho irya nino ku isi abimukira abanyafurika cumi bahitanywe n'ubwato bwibiriye mu mazi y'ibahari ya mediterane hafi y'igihugu ca tunizi inkuru yindi tubibaze mugenzi wacu fidel niyo ngabo abajejwe kugenzura imbibe zo mu mazi b'igihugu ca tunisia batangaje no musi kwa gatatu ko abimukira cumi baturuka muri afurika munsi y'ubugaragwa bwa sahara bariko bagerageza gushikira umugabane w'uburaya mu buryo budaciye mu mategeko bapfuye ku munsi wa kabiri igihe ubwato barimwo bwibira mw'ibahari mediterane hafi y'igihugu ca tunisiya abimukira mirongo irindwi na babiri baratabawe mu gihe ibiziga vy'abantu cumi vyatowe uretse cumi bapfuye irengero ry'abandi bimukira b'abanyafurika bari hagati ya mirongo irindwi na mirongo itatu ntirizwi hari nyuma y'uko ubwato bwize isanganya ku munsi wa kabiri hafi y'igisagara ca sfax mu buseruko bushira hagati muri tunisiya nk'uko umuvugizi w'abajejwe gucungera imbibe z'igihugu husem jebabli yabitangarije itorokanizo ry'amakuru ryo mu bufaransa agence france press afp yavuze ko abapfuye barabaturuka mu bihugu vyo muri afurika yo munsi y'ubugaragwa bwa sahara itangazo abajejwe gucungera imbibe z'igihugu muri tunisiya ku munsi wa kabiri ivuga ko abajejwe izo mbibe batesheje ibikorwa vy'abariko barondera kujabuka imbibe zo mu mazi y'ico gihugu mu buryo budaciye mu mategeko hafi y'igisagara ca sfax hamwe n'ikindi gikorwa nk'ico cariko kibera mu buraruko bw'igihugu fidela niyo ngabo urakenuye turacari kumwe ubu tujane muri siriya na tunisiya aho ivyo bihugu bibiri vyasubiye kunga imigenderanire nyuma y'ikiringo c'imyaka cumi yari iheze bitagenderanira siriya yuguruye ambasade yayo itunisi nyuma y'uko tunisiya itangaje igenwa ry'uwuserukira ico gihugu ku murwa mukuru wa siriya idamas fidel niyo ngabo turacari kumwe ikinyamakuru ca leta ya siriya uno munsi kwa gatatu catangaje ko tunisiya gisubiye kunga imigenderanire na siriya inyuma y'uko gihagaritse imigenderanire yaco mu myaka cumi iheze ingingo yafashwe na perezida wa tunisiya kais sayed yo kugena ambasaderi mushasha yaciye yemezwa buno nyene leta ya siriya yaciye imusubiriza mu ndumane mu kugena uwiserukira muri tunisiya igenwa ry'abo bategetsi n'iyindi ntambwe mu karere mu ntumbero yo gusubira gutsimbataza imigenderanire na siriya igihugu casinzikajwe n'ingwano inzira yo gusubira kunga imigenderanire na siriya yafashe umuvuduko mushasha kuva habaye ikinyamugigima gikomeye cane kw'igenekerezo rya gatandatu y'ukwezi kwa kabiri muri siriya na turikiya ni nyuma na none y'uko arabiya saudite na iran bisubiye kunga imigenderanire ubushinwa bubigizemwo uruhara siriya yari yaciriwe ivomo n'amaleta y'ibihugu bitari bike vy'abarabu kubera ingingo ya perezida bashar assad yo gukandamiza bikomeye abari mu myiyerekano n'abasivile mu migumuko yavuyemwo ingwano yatanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe ivyo vyaratumye igihugu ca siriya gikurwa mw'ishirahamwe ry'ibihugu vy'abarabu tunisiya yugaye ambasade yayo i damas mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri
Fidel Niyongabo tugukengurukire intumwa za Irani zashitse muri Arabia Saudite uno munsi kwa gatatu mu rugendo rwo kunagura imigenderanire n'ico gihugu yari yarahagaze mugenzi wacu Yane Itangishaka nivyaje kutubwira urwo rugendo rubaye inyuma y'iminsi mike abategetsi ba Arabia Saudite nabo nyene bagize urundi nk'urwo ku mugwa mukuru wa Iran inyuma kandi y'inama ikomeye yahuje abashikiranganje b'ivyo bihugu bajejwe imigenderanire yabereye mu Bushinwa ico gihe abo bashikiranganje barafashe icemezo ko bagiye kugerageza gutorera umuti uruhagarara ruri mu karere kabo Nasser Kanani umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire wa Iran yavuze ati intumwa za Iran zigiye gukora ibishoboka byose kugira ibiro by'ubuserukizi bwacu Riyadh n'ivy'abafasha babo hamwe n'ibiro vy'ishirahamwe ry'ibihugu vy'abayisilamu ijeda vyose vyuguruwe leta ya Tehran imenyesha ko umukuru w'igihugu ca Iran Ibrahim Raisi yatumiwe kuja muri Arabie Saoudite ruzoba rubaye urugendo rwa mbere agize muri ico gihugu kuva uwahoze ari umukuru w'igihugu Muhammad Katami agiye muri Arabie Saoudite mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda leta ya Arabie Saoudite yari yahagaritse imigenderanire na Iran mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu vyari nyuma y'imyiyerekano abanyagihugu ba Iran bagize ku biro vy'ubuserukizi bwa Arabie Saoudite i Tehran kubera igandagurwa ry'umuyobozi w'ubwoko bw'abayisilamu b'abashiyite Namir al-Namir muri Arabia Saoudite
reka nkengurukire bagenzanje fidele niyo ngabo na oriane itanga ishaka kuri ayo makuru agezweho ijya nyino ku isi bahejeje kudushikiriza mu gice ca mbere c'ano makuru yo ku runo mugoroba ano makuru yose rero mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com mu kanya tuja mu karere ka afurika ibiyaga binini amakuru yo mu karere ka afurika y'ibiyaga bigari tuyahera mu gihugu c'uburundi aho ubutungane bwasozereye uno munsi igikorwa co kurekura abanyororo mu ntumbero yo kugabanya umurengera w'ibitigiri vyabo mu mabohero atandukanye ibindi kuri ino nkuru n'umenyesha amakuru wacu eloge wirikaneza mu ibona rikuru rya gitega ku murwa mukuru wa politike niho habereye igikorwa co gusozera iryo sekeza ry'umushikirizamanza kizigenza wa repubulika silvestre nyandugu bwiwe niwe yigiriye kurekura abanyororo banyuma basozera isekeza yatanguje mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka yibukije abarekuwe ko bahawe ikigongwe c'agateganyo agirira ko abaha impanuro aha hari kuri uyu wa mbere ku mugoroba mu ibohero rikuru rya gitega aharekuwe abagera kuri mirongo itanu na batandatu iri bohero ryubatswe mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo ibiri na gatandatu ririmwo imfungwa igihumbi n'amajana atatu na mirongo ine n'indwi mu gihe ryagenewe kwakira abatarenga amajana ane muri iki gikorwa rero twarashoboye kurekura abantu berekewe n'ingingo yo kurekurwa kutezurirwa n'abantu bose hamwe amajana atanu na mirongo itatu na batandatu mu mabohero yose y'igihugu ubwa mbere twama tubabwira yuko ubu mwidegemvyo ari uw'agateganyo kuko imanza ziracabandanya musabwe rero kuza muritaba amaparike kugira ngo amatohoza ayahezwe gutyo imanza zanyu zize zishikirirwe sentare hama zibone gucika ikindi nuko tubasaba kwigenza neza aho musubiye mu mihana iwanyu ku mitumba isekeza ryatanguye mu kwezi kwa kabiri rifite intumbero yo kugabanya umurengera w'ibitigiri mu mabohero y'uburundi ishamba kati burundi risanzwe riri mu yihanira agateka k'abanyororo rikorera hanze y'uburundi rirashima gusa umunyamategeko jean claude ntibura umunsi ajejwe igisata c'ubutungane muri iryo shirahamwe rikorera hanze y'uburundi asanga bidahagije yabwijwe irya amerika ibindi bintu vyobwirijwe gukorwa kugira amabohero areke kuguma bogaboga abanyororo twe turabona ko bikiri kure cyane y'ibyo tuvuga kubera ko icyo gitigiri cy'ibinyorora amajana atanu ku mu burundi bwose ubona ko tubona ko kiri hasi ufatiye ku byo tubona amabohero yuzuyemo abanyororo uno munsi uyu mushingwamanza ntirumunsi arabihuriza ko na jean marie nshimirimana umukuru w'ishyirahamwe ntabariza rikorera mu gihugu hagati wasaba inama nshingamateka gutora itegeko ry'ikigongwe cy'ikivunga uko niko yabisiguriye ijwi rya amerika rero hagumye hakora iyo ngingo y'umushikirizamanza kizigenza wa repubulika yonyene n'abanarya tubona n'abashikirizamanza bamwe bamwe bakwega ibirenge mu gushira mu ngiro iyo ngingo ni ukuri abanyororo bazokwamara umurengera mu burundi rero twebwe mu ishyirahamwe nabaza tugatera akamo inama nshingamateka ko hoba cya kigongo bita amunisti generale muri akati burundi basanga abashikiriza amanza bafite uruhara rukomeye mu bwinshi bw'abanyororo bwibonekeza mu mabohero abashikiriza amanza badahinduye ingendo kugira ngo eh, bareke gushyira imbere eh, byo gupfunga kuko mbere n'amategeko sibyo ashyira imbere avuga yuko gupfunga byari kuza mu gihe kidasanzwe mugabo aba- amadosiye yokorwa ah, abakurikiranwa n'ubutungane bidegemvya bakazoja gupfungwa ari uko ah, baciriwe urubanza Eh, twebwe rero tubona ubu ni uko umenga eh, ivyo vyari gukorwa mu bihe bidasanzwe eh, byo bita exception nivyo vyagarutse eh, biba ingingo ngenderwako kuko usanga eh, abantu eh, bariko bakurikiranwa n'ubutungane benshi eh, baca baja gupfungwa baca- imanza z'ivyaha baca eh, ba- baba babashira mu minyororo nico gituma muca musanga amabohero yuzuye yuzuye ku rugero runini cane no muri ntabariza bibona uko abashikiriza amanza bose bobisekeza bakigishwa gupfunga abantu nk'uko umukuru w'igihugu yaba abivuga ko gupfunga itoba ingingo ya mbere ahubwo hofatwa izindi ngingo nko gukora igihano nsimburamunyororo umushikirizamanza akizigenza silvestre nyandwi arafise icyo ahanura abamuserukira mu gihugu kugira amabohero ntiyamabogaboga dusaba ko amaparike afise imanza zayo iyo ca yihutira ni ngombwa kuzinyarutsa bazishyire muri sentare hanyuma muburane ibyanyu bitomoka bibone gutomoka ari uwera yere ari ucibwa igihano agiciriwe abaprokirere bari hano nibaza yuko batwumva batohoze hanyuma imanza zije muri sentare uko umwaka utashe iruhande y'ikigongo ca perezida haraba utundi twigoro two kugabanya ibiharuro vy'abanyororo mu burundi ariko buri gihe umwaka urangira inzu z'imbohe uko ari cumi n'imwe zagenewe kwakira abatarenga ibihumbi bine n'amajana abiri na mirongo icenda na bane zirimwo abarenga incuro zitatu n'izirenga ubuyobozi bukuru bw'amabohero mu burundi buheruka gutangaza ko kugera mu mpera z'ukwezi kwa gatatu bwari bufise abanyororo ibihumbi cumi na bibiri na mirongo itanu na batandatu mu mpera z'umwaka perezida ndayishimiye yari yifuje ko ata murundi yosubira gufungwa kireka yakoze icaha c'ubwicanyi canke ibindi bihohotera kiremwa muntu harimwo ugufata ku nguvu eroje urikaneza ijwi rya amerika eloje wirika neza tugukengurukire iyo nkuru yawe abakunzi b'ijwi rya amerika bashobora kongera kuyumva kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com tumire amate gato hama duce tuja muri repubulika ya demokarasi ya kongo tubabwira ivy'umutekano w'ico gihugu ingwano yasubiye kwaduka hagati y'ingabo za congo frdc mu mpfunyapfunyo n'umurwi wa m23 witwaje ibigwanisho bagwaniye muri groupema ya kiwumba mu masaha yo mu gitondo cuno wa gatatu mugenzi wacu jimmy shukurani bakomera yadukurikiraniye ivyino nkuru imirwano yatangiye saa kumi za mu gitondo mu gace ka kanyanja kari muri grupema ya buhumba ibi byatangajwe na bwana franklin byamungu umuyobozi wa sosiyete sivile muri komine ya kibumba imwe mu zigize teritwari ya nyiragongo mu butumwa bugufi yahaye ijwi ry'amerika uyu yemeje ko igitero cya makumyabiri na gatatu cyaturutse mu gace ka kanyamasoro ahagana muri parike ya virunga aho ingabo za leta zifite ibirindiro yongeraho ko ingabo za kongo FARDC zahise zisubiza ibitero inyuma ariko imirwano irakomeza bituma abaturage bo muri komine ya kibumba ahagana muri grupema ya buhumba bata ingo zabo umuhanda uva nyiragongo ujya mu teritwari ya rucuru nawo wahise ufungwa by'agateganyo aha turi ni muri lokarite ya kibati mu birometero bitanu gusa uvuye ikibumba harimo kubera imirwano david karikumana duhuye nawe asunika igare ry'avuye ikibumba ebwane ndurutse ikibumba nazamutse mu gitondo tugeze ahantu bita kanyamahoro duhita tumva urusaku rw'amasasu amasasu yakubise muri icyo kibaya hari abasirikare ba fardc bahita batuhagarika badusubiza inyuma hari tuhagararaho tuhagararaho nk'amasaha abiri atatu gutyo ayo masaha yamaze kuzura tubona abayasi baramanuka aho bamaze kunyura bamanutse mu kandi kanya hasenga iminota mirongo itatu gutyo bahita bagaruka baratuganiza wiyemeza ko barwanaga n'ingabo za leta nta myambaro ya gisirikare bari bambaye ingabo za eyase zatuherekeje na guverinoma iratwemerera turenge Ah, iyo migwano tuve turi kumva tu amasasu ariko nimbaraba bavye bari mu tenisivire abo bamanuye abo bamanuye iyi mirwano yongeye kubura muri komine ya kibumba na buhumba irimo gutera impagarara abaturage bo muri kibati dore ko ari hafi y'aho imirwano ibera kuri ubu kabumba sinamenye ni umuturage wa hano kibati arasaba leta gushakisha igisubizo kirambye ubwoba dufite ni uko tu- ni ukugira ngo hari wenda ngo iyo mirwano iradusangana hano ikibatsi wenda igasubika twimura mu ngambi yo dutuyemo twe twari dukeneye ubuyobozi bwa kongo n'ubuyobozi bwa ase wenda bukurikirane kino kibazo wenda imbunzi zibona ukundi ko zabona umutekano zigasubira mu byabo twigiye imbere gato tugeze mu gace ka karuzo kamwe mu masantere agize kibati duhuye na bwana munyezi ingenzi mariko nawe arimo kuva ikibumba yatubwiye ko mu nzira ibintu bitameze neza kuko ubwoba ari bwose ku bagenzi yewe mu nzira nitanje mbega umuntu ari gutambuka sha niyo amana byakomeye bande bari kurwana ebefe turabona guverinoma Ba- ba- bari kurwanira ahagana he ikibumba ni no kumanuka tuza rugari mu nzira bari gutambuka ariko ni bake mbega bari gutambuka n'agato twe dusaba ku buyobozi dusaba dufungurire inzira dusubire iwacu igibumba ni rugari na za rucuruyo hose ni ukuvuga ngo inzira ntabwo ifunguye oya kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru ntacyo ubuyobozi bw'ingabo za kongo frdc bwari bwatangaza kuri iyi mirwano ku rundi ruhande abinyujije ku rubuga rwe rwa twitter bertrand bisimwa umwe mu bayobozi b'umutwe wa makumyabiri na gatatu yatangaje ko ingabo za leta arizo zateye ibirindiro bya makumyabiri na gatatu muri ako gace uyemeza kandi ko ako gace kari karashyizwe mu maboko y'ingabo z'umuryango wa afurika y'iburasirazuba yase mu butumwa bwe bertrand bisimwa yamaganye icyo yise kutubahiriza amasezerano birimo gukorwa n'ingabo za kongo frdc aharimo kubera imirwano ni tumwe mu duce twari twarashyizwe mu maboko y'ingabo za yase zo muri kenya ubwo emu makumyabiri na gatatu yatangaje kwiharekuye jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma jimmy shukurani bakomera tugukengurukire turaguma muri congo aho abanyagihugu baba muri teritwari ya fizi iri mu buseruko bw'ico gihugu babangamiwe n'ikibazo c'ibura ry'umuyaga nkuba abavuganye n'ijwi ry'amerika bavuga ko bigira ingaruka mbi ku bikorwa vyabo muravyumva mu nkuru ya mugenzi wacu vedaste ngabo ari uvira ugeze muri amwe mu masantere ya teritwari ya fizi ndetse no mu biturage byayo usanga hari abaturage bakoresha umuriro w'imirasire y'izuba abandi nabo bakoresha umuriro wa gurupe mu mirimo yabo ya buri munsi ibi biterwa n'uko batagira amashanyarazi bwana kitandaro santos uyobora imwe mu miryango itegamiye kuri leta atanga urugero rwo mu mujyi wa baraka aho usanga ba nyiri mahoteli utubari ndetse na za resitora na salo bakoresha za gurupe uyu muyobozi asobanura ko uyu muriro wa gurupe uboneka hagati ya saa mbiri za mu gitondo kugeza saa yine za nijoro abawukoresha bishura amafaranga y'amakongomani ari hagati y'ibihumbi bitatu kugeza ku bihumbi icumi ku munsi ni ukuvuga amadolari ari hagati y'abiri n'atanu mariko nkunda abantu ni umuturage utuye irundu avuga yuko akora urugendo rw'isaha n'amaguru kugira ngo agere muri santere y'amadegu aho azajya gushakira umuriro wo gusharija telefone ndetse no kwiyogoshesha abantu barara mu mwijima abantu bakorera mu mwijima n'ibikoresho tuba dufite byose nta buryo twashobora kubi- kubona umuriro bitworoheye Eh, hari abakora ingendo kuza kuwuhaha kure bene uyu nawo udashitse hari abantu bakoresha udusora tuta- tudashitse ndetse mugabo tuka rimwe na rimwe ugasanga n'ibikoresho birangiritse ibyo uguze biga- bigasha bikagira bite ni ikibazo kigoye cyane kandi kidukomereye eh, cyo kubura uwo muriro nyine amashanyarazi habonetse kabisa abantu baba bagira neza bo baba bafite umutima mwiza wo kutugoboka kugira ngo badufashe icyo kintu baba batugiriye neza cyane iki kibazo cyo kutagira umuriro kivugwa muri iyi teritwari ya fizi ari nayo inkambi ya rusenda iherereyemo gihangayikishije impunzi z'abarundi kuko umuriro w'imirasire y'izuba bari basanganwe ku ivuriro ryo mu nkamba utagikora guhera saa moya ugiye kwivuza kuko ari igihe umwana atanga mu ijoro guhera saa moya saa tatu saa yine ugenda ku bitaro ushyikira mu- mu- mu- mu kizime nta matara ariho sinzi impamvu rero ko ata matara ariho urwarije umwana mu bitaro udafite agatelefone ngo ujye uramurekesha cyangwa agatoroshi birakugora cyane kuba urwarije umwana turasaba hasere kuko yemeye kutuzanira ibitaro dutuye n'amatara kugira tujye turavuza abana ahantu habona n'abakuze ahantu habona kuko umwana arimo serumu ata- ata- ahantu hatabona ni ikibazo kigoye rwose kubera abantu benshi barabirukana kabisa baje mu ijoro atatoroshi ugasanga umuntu araje kwivuza atatoroshi atabyo yari azi aca usanga baramwirukanye rero mu gihe umuntu aba arembye ubuzima bwiwe burasinzikara basanga uwo mwanya urwajije umurwayi ase- bisaba ko arinda kuja kurondera itoroshi baca usanga umurwayi arasinzikaye cyane iranzi olivier aserukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya rusenda ashimangira ko iki kibazo cy'umuriro kiri kuri iri vuriro ryakira abagwayi barenga mirongo itanu ku munsi ari ingorabahizi ku mpunzi donc reka tuvuge yuko ku bitaro ko atamayaga nk'ubu hari kuko bahageze mu ijoro usanga umuntu aje kwivuza ari wenyine neza itoroshi cyangwa telefone aho rero tukavuga nk'abagisanga bafise abana bagwarije mu bitaro hirya ni mu bitaro by'abana cyangwa abagwarije gusa mu bitaro usanga afite ikibazo nk'iyo habonetse nka serume ashobora guhera mu ijoro ntubimenye igataba kuvidura cyangwa ugasanga umwana ari aritumye kugira ngo babashe kumutegura bigafata umwanya kuko ntihabona ni mu mwijima umuyobozi wa teritwari ya fizi sami kalonji avugana n'ijwi rya amerika ku murongo wa telefone kuri uyu wa gatatu yavuze yuko muri gahunda y'iterambere ry'ibanze rya teritwari ijana na mirongo ine na zitanu guverinoma ya kongo igamije kuzamura imibereho y'abaturage bo mu cyaro muri teritwari ya fizi hazubakwa ingomero zitatu zitanga umuriro w'amashanyarazi beza sengabo ijwi rya amerika uvira
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
jedi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro muri isanga n'iminsi yose saa kumi ku masaha yo mu burundi no mu rwanda uno munsi saa kumi twari twayaze ku byerekeye indwara ya marburg Uh, ni umugera umaze kuboneka muri guinee equatoriale hamwe no muri tanzania mushobora kuja kumva ico kiganiro rero cuzuye kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com duce tubandananya ibiganiro vyacu na mugenzi wacu thomas kamirindi agiye kutubwira ku vy'umubano wa leta zunze ubumwe za amerika na afurika y'epfo urimwo igitotsi ico gitotsi cavuye ahanini ku mikoranire ya afurika y'epfo n'uburusiya thomas kamirindi akurikirana hafi ibibazo vya politike ya amerika mu bitashimishije leta zunze ubumwe za amerika harimo imyitozo y'ingabo zirwanira mu mazi z'uburusiya n'ubushinwa afurika y'epfo yakiriye mu kwezi kwa kabiri gushize harimo kandi uruzinduko intumwa zo hejuru za anc ishyaka rya perezida cyril ramaphosa w'afurika y'epfo zakoze mu burusiya mu ntangiriro z'uku kwezi kwa kane zari ziyobowe na obed bapela umukuru w'urwego rw'ububanyi n'amahanga muri komite nyobozi ya anc icya gatatu amerika itishimira ni uko afurika y'epfo yanze kwamagana intambara uburusiya bwagabye kuri ukraine obed bapela asobanura ko byose bituruka mu mateka y'umubano wa anc n'icyahoze ari repubulika z'abasoviyete yavuganye n'umunyamakuru w'ijwi rya amerika darren taylor ukorera i johannesburg muri afurika y'epfo
to say we remain non-partisan but also we are engaging with Russia around how do we then begin to end the war.
Obed Bapera aragira ati tuzahora dusanga abaduteye inkunga muri biriya bihe ni ukuvuga igihe ANC yari mu rugamba rwo kurwanya apartheid tuzasanga kandi n'abashora imari itubutse muri Afurika y'Epfo mu magambo make ntaho tubogamiye gusa nanone tuganira n'uburusiya kugira ngo turebere hamwe uko intambara yarangira ikindi kibazo hagati ya afurika y'epfo na leta zunze ubumwe za amerika ni impapuro zo guta muri yombi perezida vladimir putin w'uburusiya urukiko mpuzamahanga mpanabyaha cpi rw'irahe mu buhorandi rwasohoye mu kwezi gushize rumurega ibyaha by'intambara muri ukraine afurika y'epfo yamutumiye mu nama y'abakuru b'ibihugu bya brics ari byo brezil uburusiya ubuhinde ubushinwa na afurika y'epfo inama izaba mu kwezi kwa munani gutaha muri afurika y'epfo afurika y'epfo niramuka yakiriye perezida putin nabyo bishobora kuzongera umwuka mubi hagati yayo na leta zunze ubumwe za amerika ariko kuri obed bapela nta kibazo byari bikwiye gutera we are for a multipolar system no country must dominate others must not threaten the others must not have unilateral sanctions on each other we need them to also ensure that the international law is applied equally. There are people who waged war in Iraq, George Bush, the former president of US, who was never indicted by the ICC, President Obama on the issue of Libya, the killing of Gaddafi. No sanctions were imposed on anybody, and also the ICC did not even come in nearer that situation.
bapera ati turashaka isi iyobowe n'ibihugu byinshi nta gihugu kigomba gutegeka ibindi nta gihugu kigomba gutera ibindi ubwoba nta bihugu bigomba gushyiranaho ibihano uko byishakiye gutyo gusa tugomba kandi gukora uko dushoboye kose kugira ngo amategeko mpuzamahanga yubahirizwe kimwe kuri bose hari abantu bagabye intambara kuri iraq cpi ntiyigeze ikurikirana george bush wahoze ari perezida wa leta zunze ubumwe za amerika perezida obama n'ikibazo cya libiya n'iyicwa rya kadafi cpi ntacyo yakoze uburusiya ntiburi muri cpi naho afurika y'epfo ni umunyamuryango wayo yagombye rero guta muri yombi perezida putin aramutse agiyeyo vincent magwenya umuvugizi wa perezida cyril ramaphosa yabwiye itangazamakuru kuri uyu wa gatatu ko iki kibazo kiri mu biganiro ati nibirangira tuzatangaza ibizavamo hagati aho obed bapela we avuga ko afurika y'epfo izohereza intumwa idasanzwe i washington mu minsi iri imbere gusobanura neza umubano bafitanye n'uburusiya ati azumvikanisha ko afurika y'epfo itemera intambara n'imwe iyo ari yo yose bityo nta kuri leta zunze ubumwe za amerika yaba ifite iramutse ishatse guhana afurika y'epfo iyizuza umubano wayo n'uburusiya afurika y'epfo iherutse kwakira ubwato bw'intambara bwa irani mu cyambu cya cape town kandi irani iri mu bihano bya leta zunze ubumwe za amerika ambasade ya amerika i pretoria yahise yandikira guverinoma ya afurika y'epfo ko nayo ishobora gufatirwa ibihano mbere yaho amerika yabwiye afurika y'epfo ko ishobora kuyishyiraho ibihano iramutse yakiriye n'amato y'uburusiya abadiplomate babikurikiranira hafi bavuga ko amerika ishobora kwirukana afurika y'epfo mu masezerano ya gowa yemerera ibihugu bya afurika kwinjiza ibicuruzwa muri amerika bidatanze imisoro n'amahoro guverinoma ya amerika ivuga ko mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda amerika yohereje muri afurika y'epfo mu rwego rwa gowa ibicuruzwa bifite agaciro k'amadolari miliyari eshanu na miliyoni magana ane naho afurika y'epfo yohereje muri amerika ibifite agaciro k'amadolari miliyari zirindwi na miliyoni magana umunani
nshimire mugenzi wacu thomas kamirindi yadufashije gusozera ano makuru atubwira ku by'umubano wa amerika hamwe na afurika y'epfo winjiyemo igitotsi kubera imigenderanire afurika y'epfo ifitaniye n'uburusiya iyo nkuru murashobora kongera kwisanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu koma imbere yo guhana agahindukira ngende ndabimukije kandi muri make ko abimukira b'abanyafurika cumi bahitanywe n'ubwato bwibiriye mu mazi y'ibahari ya mediterane hafi y'igihugu ca tunisiya nayo ibihugu vya siriya na tunisiya vyasubiye kungaha imigenderanire nyuma y'ikiringo c'imyaka cumi iyo migenderanire yarahagaze siriya yuguruye ambasade yayo i tunisi nyuma y'uko tunisiya nayo itangaje igenwa ry'ubuserukira ku murwa mukuru ico gihugu uh, ku murwa mukuru wa siriya i damas hanyuma intumwa za irani zashitse muri arabiya sawudite n'umusi ku wa gatatu mu rugendo rwo kunagura imigenderanire n'ico gihugu yari yarahagaze agezweho mu karere k'ibiyaga bigari mumenya ko mu burundi ubutungane bwasozereye igikorwa cyo kurekura abanyororo mu ntumbero yo kugabanya umurengera w'ibitigiri byabo mu mabohero ingwano ikaba yasubiye kwaduka hagati ingabo za congo frdc na m23 muri groupement ya kibumba ni mu masaha yo mu gitondo cuno wa gatatu izo mpande zibiri zagwanya muri teritwari ya fizi iri mu buseruko bwa congo naho havugwa ikibazo c'ibura ry'umuyaga nkuba abanyagihugu bavuganye n'ijwi rya amerika basiguye ko ingaruka ari nyinshi ku bikorwa byabo ningaha duce dusozera no makuru nshimire mwebwe mwari muduteze abiri nshimire nadia taha yari muhinga bw'ivyuma na ingenieur bob bafatikanije kugira ngo amajwi abashikire kuri mikro na lidiane ninahazwe edi rwema yarahagarikiye ibiganiro n'amakuru vya kano vy'uno mwanya nawe nyene tumukengurukire ekipe y'uno mugoroba ku ijwi rya amerika mu kirundi no mu kinyarwanda tubike banwe tubifuriza kubandanya muranirwa mu vyo murimo vyose murara haryana hataryana harara umwasi